iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Fenisite Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye tunayenda Kampala tunayenda Mombasa
imipaka yose y'u Rwanda yo ku butaka irafunguye kuva kuri uyu wa mbere ni icyemezo cyafashwe mu nama guverinoma yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize hari hashize imyaka itatu umupaka w'u Rwanda na Uganda ufunze n'indi hafi irindwi umupaka w'u Rwanda n'Uburundi ufunze muri aya makuru y'iwanyu mu ntara turareba uko byifashe kuri iyo mipaka abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika bari ku Kanyaru igatuna inemba iruhwa ni Nyabugogo ahahagurukira imodoka zijya mu mahanga iyo nkuru niyo twibandaho gusa mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aruyizi bigimana aruyizi biriho mwiriwe neza beniste n'abaduteze amatwi muri aka kanya uburusiya bwaragabishije byo ku munsi w'imana ibihugu bibanyi na ikirere birimwo ibiri mu ishyirahamwe utane nka rumaniya ko kwakira indege za ikirere bishobora kuzokwisanga nabyo byarinjiye muri iyo ntambara umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'uburusiya bwo kwivuna abansi igor konashenkove yavuze ko bazi badakekeranya ko indege z'intambara za Ukraine zahungishirijwe muri Rumaniya no mu bindi bihugu bibanyi yaragabishije ko mu gihe izo ndege zokoreshwa mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'Uburusiya bishobora kwitwa ko byinjiye mu ntambara umushyikiranganji wa mbere wa Rumaniya nawe Nikolaye Siuka nawe yavuze ko ayo majambo y'Uburusiya agamije kwibagiza abantu ibiri ko birabera ku rubuga rw'intambara avuga ko hariko harafira abasivile batari bake yongeye koko batariko baratega ubwoba n'ibivugwa n'igihugu cy'Uburusiya kuri Ukraine kandi igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko kimaze gutororokanya impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu na bine zahunze Ukraine biyongereye ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitandatu ku bari baratangajwe ku munsi wa gatandatu w'iyindwi irangiye oni itegekanya ko izo mpunzi zishobora kuzokwiyongera mu gihe igisirikare cy'uburusiya kibandanya cyinjira hagati muri ikirere aho kiriko cegereza umugwa mukuru kiyeve komiseri wa hcr filipo grandi yavuze ko impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atanu zajabutse mu bihugu bibanyi mu minsi icumi iheze avuga ko arizo mpunzi nyinshi zihunze ku mugabane wa buraya kuva intambara ya kabiri y'isi itera tuve muri Ukraine dusimbire ku mugabane wa Afurika aho hasere kandi ivuga ko riko irarondera imiliyoni amajana abiri na zitanu z'amadolari yo gufasha abantu barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu bateshejwe ingo zabo n'intambara mu buraruko bwa Ethiopia muri rusangi abamaze guta izabo bivuye kuri iyo ntambara yatanguriye mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia mu nyuma igatandukira ubundi burere buri mwamuharana afare barenga imiliyoni zibiri iyo ntambara yatanguye haraheze amezi cumi n'atandatu hasi rivuga ko abenshi mu bataye ingo zabo begeranirijwe imbere mu gihugu muri Ethiopia mu gihe abababa ibihumbi mirongo itandatu bashoboye guhungira muri Sudani
Washington ijwi rya Amerika igipolisi ca Israeli kivuga ko abapolisi barashe barica umunyepalestina yarabateye inyuma yacumitiye imbugita mugenzi wabo mu gisagara ca Yerusalemu igipolisi cavuze ko uwo yateye yari umuhungu w'imyaka cumi n'icenda yaba mu buseruko bwa Israeli abanyepalestina bamenyerewe bagaba ibitero bifashishije imbugita ahandi bakarasa abasivile b'abanyesirayeli hamwe n'abajejwe umutekano mu myaka iheze abanyepalestina nabo hamwe n'imihari iharanira agateka ka muntu bagiriza isirayeli gukoresha ingufu zirenze igihe baba bariko baragwanya ababatera
urakoze ruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadi wacuze wa akadomo kama no ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushyika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
guhera kuri wa mbere imipaka yose y'u rwanda yo ku butaka irafunguye ni icyemezo cyafashwe n'inama ya guverinoma yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize hari hashize imyaka itatu umupaka w'u rwanda na uganda ufunze n'indi hafi irindwi umupaka w'u rwanda n'uburundi ufunze muri aya makuru iwanyu mu ntara turareba uko byifashe kuri iyo mipaka duhere i kigali kuri gare ya nyabugogo ihagurukirwaho n'abasohoka mu gihugu ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi asumuta kaboyi wiriho wiriwe neza venuste aho ngaho kuri gare ya nyabugogo ibintu byifashe gute
urakoze ibintu muri gare ya nyabugogo bisa nkaho byahinduye isura hari hamaze iminsi hari imodoka zikora imbere mu gihugu ziva i kigali zijya mu ntara zinyuranye ariko ubu ugeze muri gare ya nyabugogo urumva noneho bamwe bagenda bahamagara aba- abagenzi bababwira bati kampara kampara n'andi majwi wongeye kumva nyuma y'igihe kitari gito hafi imyaka irindwi nk'uko wari umaze kubivuga a- ata- atakiriho muri gare ya nyabugogo abantu rero twaganiriye bamwe baravuga bati twongeye kubona akazi iyo tuzanye umuntu duhabwa amafaranga tugiye dupakiye imodoka yewe reka mbere y'uko nkomeza reka nku- ngumvishe abaturage bake bakubwira ko ubuzima busa nk'aho bwahindutse muri iki gitondo mbega ugasanga ubuzima buroroshye tunayenda kampala tunayenda mombasa
ni byiza cyane muri rusange abanyarwanda benshi uzi ko barahahaga ibyo kurya kazana amavuta bagasiga abana abana bacu babaye ibikara amavitamini bari bakiyibona rero iki- igura bibiri magana atanu urumva rero nka rubanda rugufiya babyishimiye kubera ko hanjye sinari nkirya agafiriti n'abana ifiriti yari yabaye abakire ariko ubu bagiye kuzana amavuta bakarangire agafiriti bakabona ibishimye kandi n'abanyeshuri ba- bigagayo nubwo njye ntabwo mfite ariko hari abandi bantu babafiteyo kandi n'abantu bakoraga ingendo n'abakora bizinesi bigiye kuborohera muri rusange ubuzima ni wane kuba bafunguye ubugande byabaye byiza kurushaho yaba twebwe dukorera hano akazi kacu kaba hano muri gare buri munsi iyo uzanye umugenzi hano kuri volokano baguha magana atanu iyo umujyanye za tiriniti za modani za simba baguha amafaranga mbese iyo ubonye bitanu ukuye kuri volokano washyiraho bitatu kuri izi kampani dukora zo mu gihugu urumva ko aba ari ari iby'agaciro uretse n'ibyo kandi nawe urabi- urabizi ko ibiryo byinshi twabikoraga hakurya ubu litiro y'amavuta iri kugura ibihumbi bitatu ariko hari uruganda rwabaga i bugande bitaga mu kwana iyo rwabaga dufite amavuta yarwo hano mu rwanda wasangaga litiro ari igihumbi icyatanu nawe ibibazo byikubye inshuro ebyiri hafi eshatu bishobora kuba byabaye byiza imana ntibikunda n'ubundi duhora tubibona byabaye gutya ngo barawufunguye bikongera bikanga bakongera bikanga gusa ejo bundi ntitwari twiteguye twishimye asumuta kaboyi abona abaturage bagenda bajya kampala ndetse n'abakora aho ngaho muri gare ya nyabugogo ariko se izo modoka bapakira abazitwara bo bakiriye bate kino cyemezo gishya kibemerera eh, kwambuka imipaka bajya muri ibyo bihugu bituranye n'u rwanda
yego nageze muri gare nka saa kumi n'ebyiri n'igice nasanze um- imodoka ya mbere yo mu itwara yo muri kompanyi ya trinity imaze kuzuza abagenzi imaze kugenda ariko nsanga indi ya volcano nayo ni kompanyi ikorera hano mu gihugu irimo gupakira igiye kuzura ni- navuganye rero n'umushoferi wari uyitwaye nawe wabonaga yishimiye ko akazi kongeye kuboneka ko bongeye kugenda mu bihugu duturanye Eh, abaturage baje bahereye ejo aho bisi yanyu yuzuye ntabwo iruzura haracyarimo abantu bakeya mu by'ukuri ariko barimo baraza tubasaba kuba nibura ba- eh, bakingiye bakagira ibyangombwa biri valide byambukiranya imipaka umuntu afite inkingo zuzuye eshatu cyangwa se ebyiri zitarageza igihe nk'uko amabwiriza twayahawe mbere y'uko bihagarara urugendo rwa rangaye kuva hano kugerayo uyu munsi nangahe Eh, urugendo rwari amafaranga ibihumbi icumi uyu munsi ni ibihumbi cumi na bitanu hari impamvu nyinshi zatumye ibiciro byiyongera hari igiciro cya- cy'amavuta agenda mu modoka hari ibyo imodoka ikenera byiyongereye hanyuma mwebwe namwe kuba mwongeye gusubira muri ziriya nzira nyuma y'imyaka igera kuri itatu mutagenda mwayifashe gute Na- turanezerewe turishimiye nk'abandi banyarwanda bose bafiteyo bamwe bafiteyo imiryango abandi bafite ibyo bakoragayo twishimiye kongera guhura n'abavandimwe bacu Asumta Kaboyi nk'uko bimaze kumvikana mu majwi umaze kumvisha bumva ijwi ry'Amerika kino cyemezo cyari eh, kiteguwe ariko se leta y'u Rwanda yasobanuye ite impamvu yagifashe urakoze mm, mu nkuru nakoze ku wa gatandatu nyuma y'uko inama y'abaminisitiri iterana ku wa gatanu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yavuze ko iki cyemezo cyafashwe u- bashingiwe uko bagenda babona covid cumi n'icyenda igenda isa nk'aho itogora ariko rero nanamubajije nti hari imipaka yari yafunzwe hatagendewe kuri covid twavuga nk'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda n'ubugande yafunzwe hatagendewe kuri covid yafunzwe ku, ku mpamvu za politiki zinyuranye ibihugu bimwe bishinja u rwanda rushinja uganda ko rucumbikiye abantu baza guhungabanya umutekano mu rwanda uganda nabwo bugashinja leta y'u rwanda ko nabo hari abagande nabo baba bari mu rwanda ibyo bintu binyuranye ndetse n'i burundi urabyibuka ko bawufunze muri bibiri na cumi na gatanu nyuma y'aho perezida wari uriho petero nkurunziza bashatse kumukorera kudeta Ayi, rero iyo mipaka ntabwo yigeze ifungwa kubera na covid nabyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaravuze ati twahisemo kuyifungura ibindi bizakurikizwa abashinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'abinjira n'abasohoka mu gihugu nabo bazagenda babinoza umunsi ku munsi Asumta Kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nyabugogo i Kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane venuste mwabyumvise hari hashize imyaka hafi irindwi umupaka w'u rwanda n'uburundi ufunze tujye eh, ku kanyaru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana yahageze inkoko zibika desire hatungimana bibeho Muri Venuste aho ku kanyaru ibintu byifashe gute abanyarwanda barajya mu burundi abarundi nabo barajabuka bakaza mu rwanda ego Venuste Nshimiyimana nk'uko leta y'u Rwanda yabimenyesheje umupaka w'u Rwanda ku Kanyaru urafunguye ibyangombwa byose birahari abakora mu biro byose barahari hariho aho gukarabira hariho abaganga bo gupima bikenewe eka birabona ko biteguye ko kugira bafungure uwo mupaka ariko rero icyo twabonye ni uko hari abanyarwanda bamwe bamwe bajabutse bakoresheje utujeto eh, twa dupapuro bashyira kuri kashe kubera bafite irangamuntu zerekana ko baturanye koko n'ubu Burundi hanyuma abo banyarwanda rero twavuganye batubwira bati twebwe tumaze kumva ko umupaka ufunguye twabyutse ijoro kugira turabe yuko twojabuka tugaramukanya n'abarundi bagenzi bacu abanyarwanda rero barajabutse barashika hakurya ariko bamaze gushika i Burundi abapolisi barabahagarika nk'uko amakuru baduhaye abandanya bivuga aba- babamenyesha- bababwira yuko ngo botenyenya ngo bakarindira kujabuka hakurya i Burundi eh, ngo kubera ngo bakite- ngo bakirindiriye eh, ijambo riva ibukuru ni ukuvuga ijambo riza gutangwa na leta y'u Burundi imenyesha yuko umupaka waho ufungurwa cyangwa ubandanya ufunze ariko abo banyarwanda bo bari bamaze kujabuka barose n'ubwo ruhusha mbere uwo munyarwanda nyine yari yajabutse yatubwiye ati kara kamwe mwe ntangere twagwanye mu nda n'abarundi bagenzi bacu turavugana ati mbere duhana usanga uko tuza guhava dukina n'umupira saa cyenda nk'uko twaratusangira dukina ku kibuga kiri aho ku kanyaru Eh, mugabo eh, ntiyashobora guheza ngo akomeze ashike i burundi kubera ko batarafungura bakaba bahuriye muri cya kibanza eh, kiba gisangiwe n'ibyo bihugu bibiri icyo bakwita zone neto ni uko rero byari byifashe ariko ugiye kuganira n'abo banyarwanda bose bakubwira ko ari akamwemwe eh, ko ubuzima bwari bwarahindutse bukaba bubi cyane eh, kubera batashobora gukora akazi kabo bari basanzwe bakora bakorana n'abantu baja ba- ba- n'urujya n'uruza rw'abava i burundi n'abaja mu rwanda ati barakenye cyane bizeye yuko igihe uburundi bwofungura ingendo zigasubira kuba nyinshi bosubira gusubira mu buzima bwiza bagasubira bakaronka amafaranga bakishima ngo kuko muri kino gihe babayeho nabi cyane nagerageje nkandagira ku butaka bw'i Burundi umaze gushaka ubutaka bw'i Burundi wiyumvise gute Ah, niyumvishije ibyishimo byinshi cyane n'abarundi baje turanamukanya numva mu buzima bwanjye busa buhinduka uvuga ati umaze gushika ku butaka umaze gushaka ubutaka bw'i Burundi maze ku- gushika ku butaka bw'i Burundi nahise numva nishimye abarundi turishimana turavuga ati turaganira muri make turasabana turaganira kubwira ati byari bigoye turumva twanabaye n'abarokora binyweraga nk'agacupa dusangira ati natwe twabaye abarokore kukabura nyine dusangira urumva ubuzima bwawe bwarahindutse ariko ubu twahise dusanga muri uwo mwanya nanone hari ikindi gihindutseho cyane desire hatungimana uwo ni umunyarwanda washoboye kwambuka hakurya i burundi ariko nk'uko bivuga niba leta y'uburundi nta cyemezo iratangaza ni ukuvuga yuko abarundi bo bataragera mu rwanda hari abo wahabonye oya a- abarundi ntabwo barashika mu rwanda kuko iwabo haracafunze nk'uko abo nyine bajabutse eh, bakava mu rwanda bajya i burundi babivuga abapolisi bababwiye bati mube murindiriye nitwaronka uburenganzira bw'uko mushobora kurengana turabibamenyesha ariko turacategereje amakuru yova eh, mu batwara igihugu Um, byerekana rero yuko naho u rwanda rwafunguye umupaka mu burundi ho kugeza aya masaha turiko turavugana umupaka uracafunze nta barundi baratangura kwambuka nk'uko waganiriye n'abo banyarwanda bambutse muri kino gitondo ndetse n'abandi bakira ku mupaka babyifuza biragaragara ko ba- bafite inyota bifuzaga kuhita ba- bambuka bakajya i burundi bakubwiye ko ari iki kibajyanye n'iki banyotewe jenike uravye abanyarwanda babaga hafi y'umupaka muri muri kano karere ka nyaruguru ni abantu benshi usanga bafitaniye ubucuti bukomeye n'ababa hakurya i burundi muri za mparamirundi eh, muri komine ya busiga eh, kuko usanga bamwe barashatse yaba- yaba- y'abagore abandi bagore b'abarundi bakaba baje ku- gushaka mu rwanda byose rero bigatuma baba bafitaniye imigenderanire kuko no kubona bajabuka bakoresheje indangamuntu bakabahereza akajiro byarabafasha cyane kugenderanira ugasanga bagenda gusumira muri misoko y'imparamirundi abo mu mparamirundi bakaza gusumira mu isoko yo ngahanya ku kanyaru bigatuma rero bagirana ubucuti cyane rwose eh, aricyo gituma rero nk'uwo yajabutse yatubwiye yuko yakize kumva gusa kuno munsi hari iryo sango ryo kugura umupaka acavyuka agaturuturu ategereza kugira aze gusaba uruhushya ajabuke kandi ashitse koko ngo bagenzi biwe babonanye barahurira aho muri muri zone netre baragwana bara, bara, baragwana mu nda ngo byari ibyishimo biteye ubwoba ngo biryoshe cyane ngo bakibaza ko i Burundi bizofungura eh, bazongera kuko bakagenderanira ubuzima bugasubira kuba, kuba eh, bwiza cyane kuko bwari buri batarafunga desire hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku kanyaru ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze veniste nshimiyimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda undi mupaka w'u rwanda n'uburundi ukoreshwa cyane n'umupaka wa gasenyi nemba uherereye mu karere ka bugesera akarere gahana urubibi n'intara ya kirundo mu burundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru rinemba pierre claver niyo nkuru wiriweho mwiriwe neza veniste nshimiyimana aho ngaho ku mupaka wa gasenyi nemba abarundi barinjira mu rwanda abanyarwanda barinjira mu burundi byifashe bite ahangaha ku mupaka wa gasenyi nemba uherereye mu karere ka bugesera mu rwanda ari naho muri komine ya busoni mu ntara ya kirundo eh, ku ruhande rw'uburundi niho duhagaze ariko nta bantu ba- nta ruja n'uruza ruhari nta modokari eh, zijabuka mu burundi cyangwa zikinjira mu rwanda zihari eh, hahora haca n'ibimodokari binini binini bifite imizigo nk'ibiribwa n'ibindi ariko uyu munsi nta biriko eh, birarengana hari kandi n'uruja n'uruza rw'abantu baba bavuye guca ingero mu Rwanda basubiye mu Burundi cyangwa abavuye mu Burundi baza mu Rwanda gusa ubu rero ntabwo turiko turabona ahubwo twasanze abantu bari bagiye ko eh, kwambuka umupaka basubiye mu Burundi ni nk'uyu musore twavuganye yatubwiye ko yari amaze imyaka itanu mu Rwanda ariko ko muri kino gihe yari agiye gusubira mu Burundi ariko bakaba bamwanyigiye narishimye cyane kuba ngiye gutaha mu rugo nkabura na famiye ubwo bose bari mu rundi mushize mu kanya bambwiye ko bari mu nama baza kumbwira Ari ibyi- ari ibyishimo nabo barantegereje mu rugo muvuganye nabo Yeah.
kuri telefone Yeah.
bakubwiye gute bambwiye ko ndi bujye nkahita ba- ba- bashakira moto ikaza kuntora Eh, hariya hakurya Mm.
amasini bapangiza eh byambabaza ariko ufite icyizere ko bari kukure Eh, nda- ndafi- ndagifise
pierre claver niyo nkuru uwo ni umunyarwanda washaka gusubira mu burundi hari abarundi se waba wabonye bageze mu rwanda nta barundi barasika mu rwanda nta n'abanyarwanda bavuye mu burundi barasika ah, hano mu rwanda ariko aha turi kumwe n'umutamakazi umukecuru akuze eh, hano ku mupaka yatubwiye ko ah, yaraje gutegera umukobwa wiwe wavuye mu burundi nawe ngo yaramazeho imyaka itari mike yatumenyesheje yuko ngo yazindutse kuva hakiri kare eh, kuko yari yabyumvise ku iradiyo yuko umupaka ufunguye reka tubwire ingene nawe bamubwiye aho agitegereje umukobwa we wavuye mu burundi oya narinzanywe n'umukobwa wanjye wagiye yagiye kure ku munani tu- kwatoye perezida ari kure enye ajyanwa n'umugabo w'umurundi ariko agenda arwaye bagiye kumuvuza bahita bafunga uburundi abura inzira yo kugaruka ubu rero aravuga ati njyewe rwose i burundi ndahahaze simbashaka ndashaka gutaha none rero yahereye ejo aduhamagara kuri telefone ati muze kuntora ku mupaka uyu munsi ndataha none rero ubu ngubu ari mu nzira ari kuza twavuganye inshuro nk'icumi na n'ubu twarimo tuvugana atubwira ko ngo ari kubura nk'iminota icumi ngo agere hano nuko ni abashinzwe umutekano aho ku mupaka wa gasenyi nemba bo barabivugaho iki ibyo byemezo bitaravugwaho rumwe ku mpande zombi abashinzwe umupaka abinjira n'abasohoka hano ku eh, mupaka wa gasenyi nemba uhana urubibe n'u rwanda hagati y'u rwanda n'u burundi mu kanya batubwiye ko bagiye mu nama na n'ubu tuvugana niyo bakiri eh, batubwiye yuko ku ruhande rw'u rwanda umupaka wuguruye ibikenewe byose babishyizeho ibyerekeye kwikingira kovide cumi n'icyenda ibyerekeye eh, gupima ibyerekeye kuvura uwo baba basanze arwaye reka ngo n'ibindi byose birateguwe birahari ariko kuri bagenzi babo b'u Burundi ngo umupaka uracuganye ngo bababwire ko bagitegereje ngo iyi ngingo ivuye hejuru ku bategetsi bo hejuru ah, i Bujumbura gusa ubu rero iyo ngingo ivuye i Bujumbura ntirahagera batubwiye ko bagiye mu nama kugira ngo barabe ingene bokemura ico kibazo c'abantu bari hano ku mupaka bategereje kwambuka baja mu Burundi canke bava mu Burundi baza ah, mu Rwanda tukanababwira ko kandi twanahasanze hano hari n'abamotari batubwiye ko bari baje gutegera abarundi eh, canke abanyarwanda baza hano ku mupaka kugira ngo barabe nabo ko bokura mu cibo ivyo byose rero abashinzwe umupaka bakaba batubwiye ko inyuma y'inama ariho kumbure baja kumenya igisubizo canke inyishu nyamukuru Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Bugesera urakoze cyane ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze nawe venuste tunyarukire noneho ku mupaka wa gatuna umupaka umaze imyaka itatu ufunze umupaka w'u rwanda n'igihugu cya uganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yahageze mu rukerera eric bagira ubusa biriho aha wiriho neza venuste nshimiyimana none abanyarwanda bambutse bagana uganda bagande binjiye mu rwanda byifashe gute magingo aya kugeza kuri uyu munota iyi saha tuvugana nibwo imodoka ya mbere iturutse mu mujyi wa kigali bisi itwara abagenzi igeze hano ku mupaka wa gatuna ku mupaka wa gatuna rero nahageze mu ma saa mbiri za mu gitondo ariko urabona ko urujya n'uruza rutaraba rwinshi abagenzi rero bahageze kuri uyu munota barabanza bakabwirwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda by'umwihariko nta mugenzi wemerewe gutambuka atagaragaje ko yipimishije icyorezo covid cumi n'icyenda ku kizamini cy'is- cyitwa pcr test cyishyura ibihumbi mirongo itatu ni ukuvuga ngo rero benshi bari kutubwira nk'abanyamakuru baravuga ko ari ibintu bitunguranye ntabwo bari babizi bari kubwira n'abashinzwe serivisi z'ubuzima mu rwanda ko ubundi hari n'abagendaga banyura ku yindi mipaka nka goma ndetse n'i bukavu bakavuga ko aho bishyuraga bitanu ariko hano bari kwishyura ibihumbi mirongo itatu ariko numvise inzego z'ubuzima zibizeza ko bashobora kuza kubafasha abandi abagenzi nagiye numva bavuga bati noneho niba ari uko bimeze volukano nibasubize amafaranga basubire i kigali ariko noneho by'umwihariko hano venute nshimiyimana nk'uko nkubwira ko nahageze mu gitondo abaturage ba hano mu mupaka baturiye umupaka wa gatuna bo bagiye bakunda kuzirikirwa no kwambuka kubera baravuga bati twajya guhaha hakurya ariko kujya guhaha bajya guhahisha ibihumbi bitanu cyangwa bibiri kubera ko niba ibiciro bavuga ngo byarazamutse mu rwanda bashaka kumenya uganda bo uko bihagaze bakavuga ngo ibyo bihumbi mirongo itatu ntabwo babyigondera Mu- kugeza kuri uyu munota rero nibyo nakubwira hari n'umumama nigeze kubona w'umukecuru avuga ko yaragiye gusuhuza nyina umubyara yaravuye uganda ariko ntabwo yamukundiye kubera ko icyo kizamini n'ubundi cy'ibihumbi mirongo itatu ntacyo yari afite bajyatubwiye ko yabamushyize nko mu ntera barapiperana undi asubirayo ariko wumva ababaye none se nk'umuturage uturiye uwo mupaka wa gatuna wifuza kwambuka buri munsi e, nawe agomba kwishyura ibyo bihumbi mirongo itatu buri munsi cyangwa se icyo kizamini gikozwe gishobora kumara icyumweru cyangwa ukwezi iki kizamini nkurikije uko amabwiriza ari kuvuga ndumva ariko bizajya bigenda ari nacyo ari naho imbogamizi ya mbere ikomereye kuvuga ngo ibyo bihumbi mirongo itatu bagiye babyishyura bake kandi n'ubusanzwe eh, bavuga ko bamaze imyaka itatu bicaye badakora cyane nk'abakoraga ari nk'abakurikiye bakoraga umurimo wo gutwara ibinyabiziga yambukiranya yambuka ajya kuzana ikamyo eh, izanye ibicuruzwa mu rwanda akaba yasubirayo akazana ibindi bicuruzwa akavuga ati maze imyaka itatu nicaye ubu kurya birangoye kubumbwira rero ngo nishyure ibihumbi mirongo itatu ubwabyo ntibishoboka abandi noneho ba bandi ba rubanda rugufi batuye hano hasi bari banabyambariye bigaragara ko bashakaga kujya aho ngaho igatuna bakanarenga hirya bavuze ko n'ibinashoboka byanze bikunze kuba batangaje ko umupaka ufunguye bashobora no kuzajya banyura mu nzira z'ibusamo zimwe twita izapari none se ku ruhande rwa uganda hari abagande wabonye binjiye mu rwanda muri iki gitondo kuva wahagera kugeza kuri uyu munota ku ruhande rwa uganda nta muganda ndabona asohoka ava muri uganda yinjira mu rwanda ahubwo nabonye umunyarwanda nawe wabaga i kampala watubwiye ko yaravuye muri uganda atashye mu rwanda yatubwiye ko yakoraga umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto ariko bagitangaza ko imipaka ifunguye we yaje arataha nawe yaje kuguzitirwa n'ikibazo cyo kuvuga ngo yishyure ibihumbi mirongo itatu yatubwiye ko ku ruhande rwa uganda yari yayishyuye ariko yamushiranyira cyane ko ngo ntabwo yari abizi ko ibyo bihumbi mirongo itatu agomba kubyishyura ariko ku ruhande rw'u rwanda yatubwiye ko bamufashije abasha gutambuka ariko ku kiguzi cya- cy'ubusa kubera ko natekereje ko u rwanda rutashoboraga nanone kuvuga ngo usubizeyo umuturage warwo Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku mupaka wa gatuna ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye zanutse nshima imana nanjye nkwifurije umunsi mwiza na kazi keza mu makuru yacu ataha murumva uko ibintu byifashe ku mupaka wa ruhwa nawo uhuza u rwanda n'uburundi mugenzi wacu utemistocle mutijima arahari mbere yo kurangiza aya makuru yibanze cyane ku i- mbere yo kurangiza aya makuru yibanze ku ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka y'u rwanda mbibutse iyi nkuru ya siporo ikomeye kandi tuzajya tubagezaho ubutitsa hano ku ijwi ry'amerika mu irushanwa rya basketball africa league eh, ririmo kubera muri senegal rigahuza amakipe atandatu agize itsinda rya sahara ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda yinjiye neza mu rugamba itsinda umukino wayo wa mbere ejo ku cyumweru seidu legacy athletic club yo muri guine nayo yitwaye neza mu mukino ufungura itsinda dakar universitaire club eh, yo muri senegadi amanota mirongo inani n'atanu kuri mirongo irindwi ikipe ya us monastir yo muri tunisia yatsinze eh, ferroviario dabeira yo muri mozambique amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi eh, na rimwe ni hano eh, turangirije aya makuru hamwe na mokobele ya baro wafashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje kandi gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'uyu munsi gusaba uwo munganye ububabare ni ugusiga irembo ugaca mu cyanzu umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana